Ani haqiiqarraa qabu kajaar sun nam guddoo misriyaan sun yuusufnin obboleessaanii ite sharti hin rifetti amminne mummuddamti eegee yuusufnin beenaa galaa warkeen duuduu godaansisaa abbaa isaanii fi ilmaa isaanii duuduu godaansisaa laf misriya suni kottaan jedheen yuusufnin takka obboleessa ittiin dallanneen ka ishiin duraan isbit maana ishiya yuusufn hin beek isha waannin yuusufnin dirbu tanaan daddo misiima qaqaaru tanaaf rabbiin midhaase hin beeka waannin yuusuf xumyeete bakka innin innama isa dhibirra baase fiicha namba kudhanii lama ilaala ishiin tun lilla gammad ka yaaqubniin gurbaa isaa yuusuf ilisatiin dharge gan birri dabkan duuduu yaaqubniin gurbaa isaa yuusufniin haduu'een beekaayi yaaqubni malkan lilla jaaree aminne cime aminne isa lubbuun isa dhiyaatuuf beeka kan yaaqubni yuusufaan ijoole tante lamana kottu jedheen hi eebbisaafi ijoole lamaan sun tokko manaasaa edhen tokkinne ifraahim edhen gurbaan hangafaa manaasaa edhen kamaayyaaneen ifrahaam edhen ammoo yaaqubniin harkisaa gurbaa hangafa lakkise ifrahaam irkaa'e kan inni eebbiseef yaaqubni eebbisaa kas won jedheen manaasaaf ifrahaamiin daggugurda duuniyaa kana itaati jedheen ammoo ifrahaamiin kamaayyaatti guddinaan iskuun dabra'eedhe waan dagis dhugoonfette is kadhe gammad guddiyoorra qabu dirbuun waaqa gulijeen maan jabdu ammoo waan nuti dirbuu isa gulijeen fedha.
Ficha kudhanii sadii ilaala. Maal gan birriin dabre ilmaan Yaaquba hortee lafir dabarte. Falmeen Misriinne maqaan isaa Feyroo jedhame. Falmeen Israa'eela birruminaan daddoo isaa birriya dhargee xiqqoo sodaate. Kaawwanni jedheen jeeshi isaatiin ilmaan dhiiraa ka hangafa fuudhaa tanan golba galaan keessa buusa jedheen. Amraamil nadheen fuudhe nadhee isaa sullee maqaan ishaa Yaaqub baadha jedhani. Ishiin lamaan ammoo ilmaan ishee ka fuudhanii galaan keessa buusan sun hin feene. Amraamiif niitiin isaa wanna xiqqaa bu'a midhaasite ilmaan keessa keettee xiyyoo galaanaa keette. Kan abbootiin intal tokko dubraa ergitee ilmaan sun qarruun sun mari wannamtu kaaturuuf xirragaa dhiqaseteen. Guyyaa tokko intalti faraayoo bisaan dhiqannoo baree galaanaa dhufte. Mal ishiin achi dhufte kikkaabuu ejjattan dhagarte. Kan amtaan nam hujii isaanii midhaas ergitee been kikkaabuu sun fuudhii kottuun jetteen. Maloo sun kikkaabuu tun bantee ilmaan keessi dhagarte kadhiira. Ilmaan sun booyi guddii horri dhagartee gargaltee nafsee dhagarte ilmaan kun. Kan obboleettiin gurbaa kuuni intal falmee tuun dhuftee waan ishiin jetteen nam ilmaan si amnaatiin feetu jetteen. Mal ishiin haahee jettee ishiin kubaalte. Maluun koo harma utaattee ilmaan ilmaan sun haadhumshaanaaf fuutee ittiin dhufte. Intalti falmeeyaa sun ilmaan sun maqaan ishiin baaftee Muusaa jedhan. Muusaan sun maanaan ishiyaa galaan keessa fudhatani. Malee kiyya gurbaan kun guddate kan fuudhanii akaakayyoo isaa faraayoot geessan. Maana intal isatti dhale. Muusaan maliin guddatinne takka innama gosisaa takka hin deene maana innama gosisaa boodda tolfatanii. Ficha kudhanii afurii ilaala. Diiram tokko lafa kaanaani Muusaan ishee askaarii nama dhaanta dharge. Muusaan mala askaarii tuunta nama dhaanta dharge malusuun nama dhokatee namaan achi hin jiru. Nam kun askaarii kan nama dhaan malusuun ijjeesee malusuun qotee laf keessa kaa'ee dhosse. Falmeen kun egiyya dubbituun dhaga'ee ka Muusaan nam kun askaarii ijjeesse. Inninnee namtaan Muusa ijjeesedee akkas mamate. Muusaan egiyya dubbituun dhaga'ee naan malusuun daddoo sun keessa dheesse daddoo tokko dhibii ta'oolaa. laf oola sun keessa gan afurtama hoolaree callatisse. Waan inni Muusaa takka hin deene akkin egere falme dansa amma hayyichi dansa itaatiya jiru egere. Gaaf kun isuma ijeemu badda fumaa ijattaa akkanuma gubattu tan dhargee isa ree keessa jiru. Kan malin ibiddi kun dhargee kiyyaan of gaafate maal laf duraan gubattee num raawwatte ka gubattee hin caamne amta ibiddi bombobee kun maan jedhee of gaafate. Muusaan malumsuun guli jeemee bareeduunta gubannoo jirtu dhufee ilaale. Malumsuun waan waamee Muusaa Muusaa jedheen. Muusaan malumsuun waan nanan kuloo jedheen. Waan eegiyyaawwan jedheen baree sun hin dabrini achuma jedhi kophaan ofirra yaas jedheen bareen tun egertan tiyya. An waaq Abrahaamuuti Assaaqaa Yaaqubaati jedhe. Muusaan sodaatee malumsuun waya fuulit mammarate. Waan wanni jedhe an hin dhargaa'edha akka namaan kiyya misri keessatti dhibi dhargate. Waan wanni Muusaan jedhe misri dhaqi falmeewwan atin jettuun innamaa kiyya labsuun keessa baasa akkas jedheen. Kan Muusaa wanni jedhe an abbaa oonnuuti attam dandeenyamtan falme sun nama sun achi keessa baasa attam ennoo ni dandeenya akkas jedheen. An attam eger hayyuu dagaa itaa. Muusaan hin beeka ishee falmeen dallansoo nama askaarii kagaa fuun ijjeesirra qabu. Waanni wanni Muusaan jedhe innama kiyya ilaali jedheen anaabsitu waliin jira. Fichaa namba kudhanii shanii ilaala. Muusanneen Misrii gajeebiyaatti hin fedhu. Kan Muusaan eegiyyaa waaqawwan hin jedheen annam afoollaaniti dandeenye nama sun dura jedheen dubbaddu ittanii ergini akkan jedheen. Kan waan eegiyyaa Muusaa gaafatee wanni jedheen abbaan afaan bina'aadamit kennu oon jedhee gaafate. Oonti nam lafin dhageen nam duuda oonti wadhageessisaa jedhee gaafate. Abbaan nam dursa bal'aa ka lafin dhagara laf dhagarsiis oon jedhee gaafate. Abbaan sun anaaya an waaqa an si gargaara ijee medheen. Kan Muusaan qofa ijeemma dide eegiyyaan obboleessisaa Haaruun jedhaniin waan suniin waliin erge daddotuunti. Muusaaf haaruun obboleessisaa kan falmee dhuftee waan isiin jetteen waaqii nu erge innama kiyya lakki sedeen diit ka keessa ba'uuti. Fayiroon dubbituun hin dhugoonfanne qacoo kolfe maal falmeen kun eegiyyaa hin qacoo kolfe Muusaan malumsuun isa akka gar waaqaatti waaqa dhagarsiise. Waan gugurdaa hamtuu dhagarsiise bakka nam kun nafti shangaadhe. Waan ajaa'ibaa tokko ta'e inni midhaase falme kun duritti ulee obboleessisa haaruunii irra fuudhee darbatee lafuusee naaf malumsuun bofi taate. Bisaan daddoo Injipti keessa jiran doodoo malumsuun eegiyyaa dhiigi ta'an. Amminni eegiyyaa malumsuun awwaannes daddoo suntu bananii majjaba nama sun oorrat ooruu duuduu nyaatee malumsuun leesse. Daddoo Injipti sun eegiyyaan ilmaa duuduu wannaa daddoo sun jiru malumsuun dhukkub tokko ka buqachaa nafaan ba'u malumsuun sun qabatte. Eegiyyaa amminne waaneen daddoo sun bultoo sadi dukan guddoo jabduu irkaaye. Amminne wan jabduu amtan nama shangeessit kakkasii wan guddaa dhibii midhaase. Sunneen takka kubaalee falmeen kun nama kun takka gadi lakkifne. Peecha kudhanii ja'a ilaala. Waan eegiyyaan jabeen isaa tamiishoo takkana tan dhagarsiise. Kan eegiyyaa waan wanni jedhe halkan kana wan misrii keessa jirtu. ilma hangafaa ka dhiiraatiif yoo horinne halkan kan illeessa akkas jedheen halkan sun eegiyyaan daddoo misrii sun boot bina aadam laf qabatte kan muusaan eegiyya dagisaa ta israa'eliiti wanni jedheen hayya halkan kan midhaafadhaa in kaana akkas jedheen kan eegiyyaa muusaa wanni jedhe nan walba gaaf addees kudhan ga'u jibichoolaa ha'i taatu korpeeyyee lalleessaa taatu amtan fulamin isaa nan walba hagorra'uuti akkas jedheen kan eegiyyaawwan jedheen horii gabba jedhoa ka ganto qabu ka akkana hagorraanuuti halkan kudhanii afurii eegiyyaawwan jedheen horii sun gogorraa dhiiqeessa fulamina moggu lamaan dhiig diba jedheen foonne wanni jedhe halkanumso wanni jedhe mukaatee midhaassaa foon suniif mukaatee watte nyaadha jedheen amminne sagalee sun harka sooradhaaf amminne imala harka kaa jedheen hin kaana hin godaanna waan eegiyya wanni jedheen mala laf misrii sun dhuf minanir dhufe dhiig durii dargu ilmaan hangafaa kami sunii ka horiyeetiif kan namanne hin ijjeessu jedhee maddii dabra yoo amminne min dhiig fula duritti hin dhargin ilma hangafaa ka dhiiraatiif yoo ka horiyenne duuduu hin leessaa akkas jedheen waan sunneen akkuma waan akkumsuu taate falmeen kun malonkooni Muusaaf obboleessa Haaruun waamee daddootii keessa kaa jedheen qajeela jedheen malasuu amrii itti kenna. Horii keessanne duuduu fudhadhaa godaana jedheen daddoo san keessa ammoo anaa eebbisa jedheen. Daddi Israa'eelaa eegiyyaan min ishee duuduu dhiigi dibde akka isheen lubbuu dura baatu. Arratallee nulleen akka Israa'eeliin gaaf sun dhiig suniin lubbuu baate nulleen arrinne dandeennee akka suniin lubbuun baana. Ammoo dhiin sunneen dhiig horiitiiniti. wala hoolaa re'aatii amma lalleessanneeniiti. Ammoo nu nam nuti fedhe dhiigi isaa jisse lubbute hin bitee jira. Namba kudha torbaa ilaala. Daddi Israa'elilleen amtaan daddoo tuunaa keessaa baatee nageetti baate amtaan gammad guddiyoo qabdi. Amtaan daddoo Misiriyaa keessaa baatee amtaan daddoo tokko takeenaan jedhan sun amtaan godaante. Aadii waaqaa takaleessaa hin qaabattanii? Ahee maana ishee kanaaniin lafisaaniiti. Falmeen kun kafaraa yoodhaan eegiyyaa baaraa bultoo xiqqoo buleennaan haaf gaafate. oontu booddee nuti ta'a Israa'eeliyaan hurra kaate godaante. Malibsuun eegiyyaa jeeshii daddoo isaa ergee beena dhaqa nama sun jeebisa jedheen. Mal eegiyyaa namaan kooni maanyaa diimtuu hinge malkan dhuf jeesha daddotuun kasheen dhuft kan dhagayanii. Malibsuun eegiyyaa sodaan isheente sodaatanii waan jedhan waa kadhatanii. Amtan awas waasin isheent dur isaaninnee bisaan maanyitti jira maayyeen nyaabitti jira amtan awas waasin isheente. Muusannee wanni jedheen hin sodaatinaa jedheen. Jeebitanii Misrii ilaan hin dhagartanu hin sodaatinaa jedheen. Waaqi itti isan gargaara hin sodaatinaa jedheen. Muusaan eegiyyaan ulee isaa fuudhee maanyituun irra kan qabe. Bisaan malusuun idduutti gargar citan bisaan maanya. Innaan malusuun yaa'ee miilumaan foof maanyituun. Malusuun eegiyyaan malaayikaan waaqaa dhuftee dukkan guddiyoo innama Israa'eliitiif ka Misrii idduu dukkan guddiyoo jabduu keette. Mali namaan Israa'el kun maanyituun foofee qajeele jeeshiin tuulleen malkuun bareetuun dhufte. Mali ishiin bareetuun dhufte ishiin akkan geetteen foofnaetti bisaan kun malusuun waxta dhufanii idil malusuun bad jeeshiin tuun. Dhuguma innamaan sun waaqaa waliin jirani. Pechaa namba kudha saddeetii ilaala. Muusaaf daddi isaa eegiyyaa godaan dheertu jabduu godaanan. Lafti isaan keessa jiran sun ta isaan keessa godaanan laf oolaa ta bisaan hin jirta kana keessa godaanan. Malsuun namaan kun waan ta'e caaranii dheebotanii ennaan waannan maaf amtaan in jibtum keessi nulleessinii akkas jedhe. Innaan maluun kun malin dheebotee malsuun caaran maan laftaan ta bisaan hin jir ta sagaleen hin jir ta foon keessan nyaan maaf nutiin dhufanii akkas hin jette. Waan eegiyyaa Muusaa waan hin jedheen sagalee samaa irra sanii buusa eegadha jedheen. Innamaan eegiyyaa diiran malam tan lafa kaan nam golba sagalee guyyaa kan nyaate hin dargata. Nassagalee waan samaa irraa buusinne mukaateya mukaate sullee maqaan ishiyaa maanaa jedhanii. Makrimni eegiyyaan burriyyaan dhuftee olla duuduu qabdee waliin geettee manukuun naa kunneen burriyyaa tuun qaqqabee amtaan foon dhugate. Innamaan sun eegiyyaan kenni waan waan sun duuduu itti kenn takka dhugoofanne dabartee irrumaan alaalte. Mara tokkfaa eegiyyaani lilla caartee waan guddaa haasotte. maan akkan moromaan isaan dhuftaniin tummaa maan akkan caartanii akkas jedhee Muusaan eegiyyaan. Malukuun eegiyyaa waan isheen Muusaan jette ati maaf dhaddoo Misrii keessa nu yaaftaa nuti filmaan keenya illee dheebu'aaf beelaan amta nuleessaatii qabda. Muusaan eegiyyaa waan ifeen jedhe wanni waaqaan jedhe an innama kan maan dhugaa akkas jedhee. Waan eegiyyaa Muusaan waan hin jedheen innaamaan guddoo dhibii fudhadhi baree dhibii maddi yaadaq jedheen. Waan hin jedheen duri jeemi ulee teetinne fudhadhi dhagaacha dhayi bisaan keessa dhufa jedheen bisaan dargattani. Muusaan malonkoon uletuun dhagaachi kun dha'ee dhagaachi kun waan malson bisaan keessaa gad ban innaan kun duuduu bisaan dargatee reefuu gammade. Waan innama sun waan duuduutti kennee sagalee mukaatee foon waan walba bisaan waan walba kan inni itti kenninne takka dhugoonfattee hin jenne arrinne dallansuu qabdi. Waan isheen jette nutumaan misrii keessa jirteenit irnuti dansaa wa booddomninni adagaa. Waa takkaan ilaalte Muusaan maaniif dhage? Ati waa takka ilaalte waan maan fikiir? Innamaan sun waan gongol baatte kenne ammoo isaan takka callisanii immaanaan hin teenne. Nutiin ar waan wanduudu akkasumas kenneet achi dagsunii itaana. Picha namba kudhanii sagalii ilaala. Maayyii addee sadii eegiyyaa daddiin Israa'el godaantee laftokta sinaa jedhan dhakaachi tokko dhuftee harm qubatte. Muusaan eegiyyaa dhakaachi yaabee waaqa waliin haasotte. Eegiyyaa dhakaachi kun irraa gad bu'ee waan waan dubbate kan dhufe dagittiin. Baadha eegiyyaa bultoo sadii bulani kan hangar guddiyoo jaba dargani. Tan eegiyyaa saawutii guddiyoo akka buukii tan dhagayanii. Ilnamallee lilla sodaatee wasu waan ishii taatuun beekanuun lilla sodaatanii muddamani. Kan duun waan dubbate. Kan waan dubbate waan hin jedheeni an waa keessani kalaf misrii keessaa san baasee booddom keessaa san baasee jedheen kan eegiyyaa amrii kudhan itti kenn amriin tokkta dursaa ta waan itti kenn an lakkisi waan dhibiin hin jiru baradha jedheen amrii lammeessanne ta waan itti kenn waan akka sanaamuufa ka waaq dhibii lammeessan ka akkasinne abudinaa jedheen waan maqaa waaqanne dharaaf hin dhayina akka jedheen amriin arfeessaa ta waan itti kenn bultoo jawjii midhaasaa gaaf tolbeessaa waa keessan qabadha waa kadhadha akkas jedheen amriin shaneessanneen ta waan itti kenne haadha teessaniif abbaa keessaniillee heshmaat kenna akkas edheen sodaadha edheen amriin tolbeessaa ta waan itti kenn maasiyaa midhaasinaa edheen amriin salleessaa ta waan itti kenn jiraanii tatte hihamatini dharanne ittiin dubbatini akkan jedhe amriin kurreessanneen ta waan itti kenn wan dagannee hin tamaatini akkas edheen na amriin sunneen garwaaqaatii dhufte naamminne dhugumumaa dubbeessun na amriin sullee waan gan alfuwaa birrii kadabre sun nutti kenne bakka arraa nullee sunu faayyaan amri waaqaa sullee mal nu faayyaan dubbii waaqaa sun waan illee gammad irra qaba fecha ilamaanii ilaala bas godaan tuuni mal ishiin senaayi geet senaayi tanirra amenne laftoo kenaani edhanii achitti godaante innamaan sunneen takka arriinne takka muuza dubbii tuunta walaanna takka hin lakkifne akkum tunaminne naddadtuun arrinne takka alaal hin lakkifne akkum dursaa kun akkum son arrinne muuzaatti alaalti wanni ishiin jettuun at maaf lafamtu laf oolatan maaf nutiin dhuftaa laf dursaa nu keessa jiru keessa kan eegiyyaa waan bof tokko lilla hadha qab kan taktuun ter kanamin nyaat malumsuun du bofsullee hadha hamtuu qaba kan eegiyyaa dattuun muusaa dhuftee wanni ishiin jetteen nu gaaffii agar waaqaa dambii midhaasine dubbii hamtuu dubbanne waaq nuu kadhadhi akkas jetteen kana eegiyyaa muusaan waa kadhate waannan bofsan daktanirra fuudhi akkas edheen kana eegiyyaa waan bof midhaasi bof sibiila amtan waan akka tirkiffannisii akkas edheen nam amtan bof sun nyaatu mali amtan dhufaniini bof kun ka amtan midhaasanii mukitti fannisan mali dhufee ilaalu nam sun malu sun fayyaa nam dhufee amtan bof sun kan midhaasanii mukitti amtan fannisan sun dhufee ilaaliin kan bof sun nyaatu hin du'aa isa woo akkansan fikirtanu bobsun addaatti keessa jira bobsun addaan keessa hin jirtu bob sibiila kaamta midhaasanii mukiit fannisan sun dhugoonfannu namaan sun waaq dhugoonfate tanaaf mal bobsun ilaalan nam bofi nyaatu suniif fayyee
Gaafii hadda qaba maa waan hadda hin qabne dandeettee namaan fayyiftu.
lukkaa dhageeya dhageeya bobsun addaan keessa hin jirtu addaan itti midhaasanneen hin jirtu dhugoonfannu isaan waaq dhugoonfataniif tanaaf fayyani mal isaan bobsun ilaalan kasaanneen dubbii waaqaa dhugoonfatanii amtan bobsuun ilaalani hin fayyanii isaan wanni isaa ta'ani aaminanii amminee dhugoonfatan tanaaf fayyanii
Akkuma Muusaan bof sibiila sun midhaasee irraan lafa oolaa akkasitti fannise. Kan inni nama dhugoonfate woo isaan bofni nyaate isaan ol milletanii isaan fayyen. Waan inni isa ergee mukiitti ol fannise duwwaa inni nam'is dhugoonfatu. Waan inni namsee isaan lakkisaaf.
mala ati lafa kaatee atiin oorruu oorrattu danfa kakkeessuun waan eger sagalee sun sii baase eger akkasii waan si tiilib nam eger nafse midhaasinneen miishoon nafse yaa egere miishoo eger lubbuun sidhatti ishiin sun wan ishiin nu agarsiiftu nam nafse midhaasu waaqaan wali- waliin darganuu waaqaan gargar bayyaa dhaqanii akkuma nutiin kaanee eebba horii gorraanee nu eebbi midhaasin waan illeen isaa ajiri nafse teennaati fedhe dhiin isaa bu'i namis dhugoonfate isfaan ijeemu waaqaan wal darga Ficha ilama tokko ilaala dhiiram tokko isaan ilama alfu shanga'u kan dhiiram tokko itti waaddi ilmaan sun of diiramaati bakka makreeba tatta'anii dubbumisaa caqasan ilmaan sunneen dursaa waaddii akkas collee sun takka namuu hin dhageenye isaannen innama sun ka uf diiram acha taaye takka sagalee hin dhargatin bakka makriba isa kafate amminne wolmaan abunno qabinne hin beeka malkan eegiyya nam tokko filip edheni filip kan waame daga isaan walin yaanu ka hirti isaati waame ko edheen sagalee eessa dhargannaa ka innamaan kun soorate innama kan geettu kan nam tokko dhibinnee nam tana dagum hirti isaa tana wanni jedheen gurbaa tokkotti ka am tana mukaate shan qab yoo amminne qurxummii lam qab kan tarm jira edheen ammoo ilaalanii ennaan sagalee sun dikiyyoo innama sun hin geettu kana eegiyya isaa wanni jedheen innama isa kaamtana inni itti waaddi sun tidhaabi idillan golba ayya taa jedheen malun kun eegiyya gurba kun kan mukaate shanaan qab kun kan waame isaa malun kan mukaate tuun fuudhe amminne waa kadhate kana eegiyya waa kadhatee raawwate ennaan mukaate tuun malun kan amtan gargara dhadhaanfe akka eger innamaan kun duuduu nyaatee quuf innamaan alfu shanii sun kana eegiyyaa mukaate shaniif qurxummituun lamaan innama kun duuduu ga'een sagalee sun eegiyyaa nyaatee nan walba quufanii sagaleen sun eegiyyaa hafti. Bas namaan kun eegiyya wan namtan isaan midaas ka sheekaa guddiyoo kan dhargane ennaan nam kan isum nafaayyuu nam akka mamaa kan udura ijjat ka akkasii hugannaa akkas edhanii. Kana eegiyya isaan wannen jedhe an hayyumti duniyaa kan hin jirtu edheen hayyumti gardhibii jirti. Namaanneen mal sun takkaa hubannee dubbisun. Kana eegiyya amminnee wannen jedheen hayyumti garfuul waaqaa jirti akkas edheen. Picha lama lama ilaala. kan guyyaa tokko isaani diiram tokko petroo yaakoboa yohaana waliin yaa'ani dhakaachitook dhaqanii yaabanii irritu waa kadhatani ilnamaan sun eegiyyaawwan hin darge fuulamtana isaa sun nuurkii jabduu ibsaata akkasiiti dhargani wayaan isanneen biftiin gargaltee wan ishiin taatii ibsiti amminne is lakkisiin nam lamdhiin waliin dhargan ilnamaan lamaan isaan wal dhargan sunne ka isaan waliin jiraane muusaaf elijaa jedhani Petroon eegiyyaa wannin jedhe bareen nu jirtuun dansaa ifiin jedhe. Amminne eegiyyaa wannin jedhe gaafate. Isan sadeen isanii ijaara jedheen. Amminne namaan sun wanni isaan dhargani. Duumans lilla ibs kakkana dharganii kan itti dhufe. Kana eegiyyaa duumans kaan keessatti wan dhageeyani. Dubbii guddiyoo jabdu tan dhageeyanii eegiyyaa wanni jedhan. Gurbaan kiyya ka Anjeelad kana akkas jedhan. Annam sun lilla gammad irra qabaa. ammillee dubbii nam kana dhageeyaa jedheen. Dhaddirti isaa sunnee waan ishii taate muddamtee rifattee lafa dhodhootte. Kan eegiyyaa isaan innama kun kan lafa dhadda'e harkaan dhufee akkan dhadda'e hin sodaatina kakkaa jedheen. Mal isaan eegiyyaa lafa kaanii akka isaan ol millatan iisum callaa dharganii.